Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata sadaasa 18 bara 2022 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo sadaasa 9 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbafkaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii addaa waa'ee waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti xiyyeeffate ta'a. Qophii addaa kana keessatti waa'ee biyyoottan taphicha qopheessitu waa'ee gareewwan awurooppaa taphicha irratti hirmaatan tilmaama garee marsaa itti aanutti darbuu danda'an akkasumas taphattoonni fi leenjistoonni Itoophiyaa keessa jiran waan jedhani isiniif qabannee dhiyaanneerra kan dursu oduudha oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo bulchiisa naannoo afaar amaaraaf tigraay keessatti nageenyi fooyya'aa ta'uun naannoowwan hanga ammaatti dhaqqabuun hin danda'amneef carraa gargaarsa namoomaa raabsuuf banaa jira jechuudhaan dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa ochaan beeksisee jira erga baatii waxabajjii bara darbee jechuun kuma lamaaf digdamii tokko as yeroo jalqabaaf konkolaataan fe'umsaa kudha shan kanneen nyaata toonii dhibba lamaaf sagaltamii sadii fe'an sadaasa kudha ja'a karaa gama daandii goondar adda harqaa'een. Tigraay maayitsabrii seenee jira. Gama kaaniin Oromiyaa lixaa keessatti diinummaa wal ilaaluu deemaa jiruun lammiiwwan nagaa kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi hojiiwwan gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu irratti dhiibbaa geessisuu kan itti fufe ta'uu ochaan hubachiiseera. Weerara koleeraa bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa keessatti mul'atu ammallee to'annaa jala hin oolle jedhee hanga ammaatti namoonni dhibba sadiif sagaltamii sagalii ol dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun namoota kudha torbaa darbuu gabaasee jira. Kana malees hanqinni nyaataaf bishaanii yeroo dheeraaf naannolee caamaan miidhaman keessatti mul'ate sadarkaa hanqina nyaataa mudate akka dabalu taasisuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Oromoo as Waashintan DC'f naannawaa ishee jiraatan akkasumas kutaalee Ameerikaa biroo irraa walitti dhufan kamisa kaleessaa jechuun sadaasa kudha torba bara kuma lamaaf digdamii lama haleellaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti gaggeessamaa jira jedhan mormuudhaan magaalaa Waashintan DC waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahanii jiran. qindeessitoota hiriirichaa keessaa akka sagalee ameerikaaf ibsa kennan artiist abdii nuuressaa sababaan hiriira keenyaa haleellaa mootummaa itoophiyaatiin oromiyaa keessatti uummata oromoo hidhannoo hin qabne irratti gaggeessamaa jiru akka addunyaan hubatu taasisuufi jedhaniiru.
Kaayyoon hiriira kana dirooniidhaan fayyadamee mootummaan Itoophiyaadhaa kan uummata Oromoo ajjeesaa jiruun kun tokko akka dhaabbatu. Ajjechaan kun Oromiyaa keessumattuu lixa Oromiyaa kanaa fi giddugalaa Oromiyaa kana keessatti ji'oota muraasaa darban kana keessatti siviiliyans yookiin immoo jiraattotuma irra taa'aa jira. Kanaafuu ajjechaan akka uummata keenyarra dhaabbatu barbaanna. Lammaffaa immoo addunyaan kunis akka gurra kennu uummata keenyarra ajjechaan akka dhaabbatu walumaa galatti akka nagaan bu'ee. Uummanni akka bahee ijoollee isaa mana barumsaa ergatee ofii isaatii gabaasaa bahee ofii isaatii qotatee ofii isaatii nagadatee akka bulu nagaadhaan uummanni akka bahee galuu barbaanna. Sadaffaa saba biyya keenya keessa jiru dhumaa jiru kanaafi sii jirraa sagalee siif taana kan jedhudha gabaabumatti.
Himannaa hiriirtonni kaleessaa fi yeroo adda addaatti dhiyeessan kanaaf eembasii Itoophiyaarraa deebii argachuuf yaalaa jirra. gama kaaniin garuu himannaalee walfakkaataa dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaataa turaniif aangoonni mootummichaa deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin humnoonni mootummaa haleellaan gaggeessan hidhattoota shanee ittiin jedhan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan irratti malee uummata nagaa kamiin irrattiyyuu ka xiyyeeffate akka hin ta'in dubbachuun isaanii ni yaadatama. Eertiraa keessaa afaaronni naannoo galaana diimaa bulchiisa naannoo afaar keessa buufatanii turan ilaalchii fi gargaarsi ga'aan akka taasifamuuf hiriirri gaafatu kaleessa waajjira dantaa alaa yuunaayitid isteets duratti ba'amee ture. Itoophiyaa keessatti naannoo Sardoo, Baraahilee fi Asaayitaa keessa kanneen buufatanii turan godaantonni kun kutaa sana keessatti walitti bu'iinsa tureen haala hamaaf saaxilamuu isaanii kan dubbatan hirmaattonni hiriira kanaa mootummaan Ameerikaa godaantota kana gara biyya sadaffaatti haalli itti geeffaman akka mijeessuuf gaafatan. Tajaajila nyaataaf wal'aansa fayyaa haala quubsaan dhiyaachuu dhabarraa jireenyi godaantota kanaa guyyaa guyyaatti haala hamaa keessa seenee akka jiru seerri godaantotaa kan addunyaas hubatamee tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuuf gaafatan walwaraansi Itoophiyaa kaabaa erga jalqabee as naannoo akka hamaatti barbadaa'an keessaa baqattoonni eertiraa hedduun buufata godaantota afaar keessatti simatamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan waahilli keenya afaan amaaraa habtaamu siyyuum gabaasee jira oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee jaallanne galatoomii hordoftoota keenyaa akkuma dursee dubbadhe qophiin keenya har'aa hunduu waa'ee kubbaa miilaa addunyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Gara sanatti darbita. Taphni kubbaa miilaa addunyaa erga haala amma ittiin geggeeffamaa jiruun jalqabe waggaa 92 ta'ee jira. Bara 1930 biyya Uraagaayitti erga jalqabee asi bara 2042 fi 1946 sababa wal waraansa addunyaatiin ittuu hin ta'in hafe bara 2050. erga jalqabee amma ammaatti waggaa afur afuritti walitti hin citin taasifame marsaa 22ffaa irra ga'eera marsaan 22ffaan sadaasa 20 jalqabee amma muddee 18tti taasifama garee biyyootanii 32tu irratti hirmaata kaataarii tapha kanaaf jecha dirree taphaa yookaan istaadiyoomii 8 jalqabdee ijaartee jirti 8 kana keessaa torba haaraadha kan ijaaramanii erga taphichi raawwatee booddee immoo. Hindii gamoo jaalladhee gammadaa dhimma dirree taphatii fi qophii kaataarii ilaalchisee nama waan nutti himanii affeertee jirti achi dohaarraa jechuudha. Garasitti darbinaa waliin na caqasu.
Obbo Abdul Baasiit Jamaal Abdul Qaadir yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinis na affeeruu keessaniif hedduun isin galateeffadha.
Egaa Qaataar biyya yeroo ammaa ija addunyaa jala jirtudha. Sababii kubbaa miilaa kan addunyaa achitti gaggeeffamuu fi iddoo isin jirtan dohaarraa waan haaraa sochiin argitan maa'in.
Dohaa irratti manneen barnootaas har'a guyyaa xumuraa faayinaal egzaam fudhataniiru. Amma ji'a tokko taphni kubbaa miilaa kudhumutti manneen barnootaa cufaa ta'u jechuudha. Kanaan alattis magaalaan hundi naannoon hundi paarkiiwwan jiran hundi isaanii. Alaabaa biyyoota kubbaa miilaa kana irratti hirmaatanuutiin alaabaa fiifaatiin baay'ee miidhaganii jiru. Karaa hundarra yeroo deemnu paarkiirra haa ta'uu, karaa gurguddaarra haa ta'uu, gamoowwan gurguddaarra haa ta'uu hunda isaanii irratti kanuma ilaalchiseeti kan asiif achitti argamu. Kanaan alattis faanzoon jedhamanii bakka iskiriinii gurguddaadhaan namoonni tapha kubbaa miilaa kana itti hordofan isaanis adda baafamanii. Iskiriinii gurguddaanis achirratti dhaabamee karaawwan immoo kan bishaaniin walitti dhufu karaa koornish kan jedhamutu jira. Naannoowwan kun hundi isaanis immoo konkolaataan cufamee namoonni miilaan qofa aksas godhamu taasifamee jira. Magaalaa keessatti amma baay'inaan kan mul'atan konkolaataawwan xiqqaatu hin ta'in keessattuu gara naannoo isteediyeemiitti gamoowwan gurguddaan naannoo itti argamutti. Paarkiingiin dhoowwameera. Dhimma kanaaf jedhamee paarkiingiin waan dhoowwameennaan namoonni baay'inaan baasii konkolaataa gurguddaa fi meetroodha kan isaan fayyadaman bakka hojii deemanii deebi'uudhaaf. Kanaan alattis hojii mootummaa parsantiin saddeettamni mana taa'amee onlaayiniidhaan hojjetama. Parsantii digdama qofa. Karaan hin cuccufamneef konkolaataan karaarra baay'ateef hin cufamnee fi namni yeroo ammaa kana irra caalaa pabliik tiraanspoortii fayyadama. Pabliik tiraanspoortiin immoo warree tikeetii kutatanii fi faan ID kan jedhamutu jira. Warri isa qabanii baasiis haa ta'uu, meetroos haa ta'uu tolumaan deemaa jiru warri kaardii sana qabanii. Walumaa galatti ayyaanuma guddaa fakkaateera jechuudha naannoo nuti jirru.
Tole tapha kanaaf isteediyeemiin qophaa'an meeqadha?
Isteediyeemii saddeettu qophaa'ee jira tapha kanaafi. Taphni baniinsaa kan itti godhamu Albeet isa jedhamudha. inni isa lammaffaadha. Guddinaan lammaffaadha.
Haalli itti dorgommii kana keessatti waan adda addaan itti hirmaattan jira.
Egaa yeroo ammaa laa kan inni uffadhee jiru kun kan itti agartu kan fiivaadhaa fi kan inni voolentiir itti ta'edha. Namoonnis adda addaati. Namoota gara kuma digdamaati kan voolentiir ta'anii tajaajila bilisaan kennuudhaaf kan fiifaatti galma'anii. Namoota biyya dhibba tokkoof afurtamaa adda addaa namoota kuma digdamatu hirmaatanii jiru. Achi keessatti ani isteediyemii isa guddaa irratti ramadamee jira. Warra tajaajila bilisaa kennuudhaaf galma'anii isaaniin hoogganuudhaaf leenjii fudhannee leenjii yeroo dheeraadha kan fudhataa turre. Leenjiin onlaayiniidhaan kan fudhannee jira. Qaamaanis achitti dhaqnee fudhannee isteediyemii keessa keessa isaa ilaallee. Tapha kudhan isteediyemii Luuseel irratti gaggeeffamu irratti achitti tola ooltummaadhaan tiim liidar ta'eetan achitti ramadamee jira. Waan baay'ee of keessatti qabata. Namoota karaa barbaadan karaatti agarsiisuudha. Namoonni gaafa namoonni kubbaa miilaa ilaaluu dhufanii tikeettii qabatanii dhufu. Gaafa tikeettii qabatanii dhufan balbalatti isaan iseen seenan bakka isaan irra taa'an. Eessaan akka deeman isteediyemii yeroo jennu waan baay'eetu achi keessa jira. Manni fincaanii eessatti argama. Kana hunda waan laallee yennaan kun hundinuu warri tola ooltummaa kunii isteediyemii keessa qofa miti kan hojjetamu. Eerpoortiidhaa jalqabanii bakka paarkiitti kan ramadaman jiru. Tikeettii kutuu irratti nama karaa agarsiisuu irratti yeroo ba'anis karaa ba'an agarsiisuu irratti kana kana hunda irratti kan hirmaatanudha. Hojiin tola ooltummaa kun akkasitti gargaarudha. Inni borii amma reheersaal kan jedhamutu jira. Isa amma boru ganama sa'aatii kudha lama akka biyya kanaatti jalqabnee haga galgala sa'aatii torbaatti naannoo sa'aatii torbaatiif achitti dabarsina jechuudha.
Egaa isin biyya isa kam deeggartu dhuma marii keenya irratti?
Biyya keessa jiraan nu deeggarra. Ittaansuudhaan immoo biyyoonni Afrikaa jiru. Biyyoota Afrikaa hunda isaanii. Hirrumaa jalaan tapha isaanii ilaallee kan deeggaru ta'a jechuudha.
Hayyee ardiin awurooppaa bakka taphni kubbaa miilaa itti dhalateedhaa fi itti dagaageedhaan biyyootaan awurooppaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo kudha tokko qopheessaniiru biyyoonni adda addaa Itaaliin Firaansii fi Jaarmanii yeroo lama lama kan qopheessanii Itaalii fi Jaarman yeroo afur afur waancaa fudhataniiru barana Itaaliin keessa hin jirtu malee biyyootaan awurooppaa kudha sadii ni hirmaatu tapha baranaa kanaan walqabatee haalli gareewwan biyyootaan awurooppaa maal akka fakkaatu gabaasaan keenya eebbisaa naggasaa waan nutti himu harkaa qaba ittaanee dhiyaata.
Wancaan kubbaa miilaa addunyaa Kaataar qopheessitu kanarratti biyyoonni soddomi lama kan hirmaatan yoo ta'u biyyoonni kunneen keessaa kudha sadi immoo ardii awurooppaarraati. Beeljiyeem, Kirooshiyaa, Deenmaark, Ingilaand, Faransaay, Jarman, Neezerlaand, Poolaand, Poorchugaal, Sarbiyaa, Speen, Siwiizerlaandii fi Weelsii wanca addunyaa baranaa irratti ardii Awurooppaa bakka bu'uun ni hirmaatu. Biyyoonni kan akka Xaaliyaanii fi maqaa masoo Daayi Maanshaafti. yookiin giricha jedhamuun beekamtu jarmaniin biyyoota dirree waancaa addunyaa kubbaa miilaa irratti milkaa'ina guddaa qabanidha gareen lachanuu waancaa addunyaa yeroo afur afur fudhachuun seenaa boonsaa qabu keessumaa garee biyyoolessaan jarman waancaa addunyaa yeroo 22 qophaa'e irratti yeroo 20 hirmaachuun seenaa addaa qabdi. waggaa arfan kana shampiyoonii waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan turte faransaay yeroo 16 dorgommii kanarratti kan taphatte yoo ta'u seenaa ishee keessatti yeroo lama waancaa kubbaa miilaa addunyaa kana fudhachuu dandeesseetti hirmaannaa waancaa addunyaa kana jarmanitti aanuun xaaliyaan yeroo 18 faransaay. Speenii fi Ingilaan yeroo kudha jaha hirmaachuun seenaa irratti qalama addaan barreeffataniiru. gareewwan biyyoota awurooppaa irraa hirmaatan keessaa ramaddii tokkoffaa jalatti kan ramadamte neezerlaandii tapha ishee jalqabaa sadaasa 21 shaampiyoonii waancaa afrikaa yeroo jalqabaa seenaa ishee keessatti kan injifatte senegaal wajjiniin morkatti gareen neezerlaand seenaa ishee keessatti tapha xumuraa waancaa kubbaa miilaa yeroo sadii qaqqabduus waancaa fudhachuu hin dandeenye ramaddii tokkoffaa jalatti biyyoonni kan akka kaatar dabalatee seenegaalii fi ikwaadoor neezerlaand wajjin ni morkatu ramaddii lammaffaa jalatti biyyoonni kan akka ingilaandii fi weels biyyoota ardii awurooppaa irraa bakka bu'uun kan hin falmatan yoo ta'u yuunaayitid isteet of ameerikaa fi iraan falmii isaanii ramaddii kana jalatti gaggeessu ingilaand tapha ishee jalqabaa garee biyyoolessaa iraan wajjin kan taphattu yoo ta'u weels immoo garee yuunaayitid isteet of ameerikaa wajjiniin taasisti gareen biyyoolessaa ingilaand erga bara 1966 waancaa kubbaa miilaa addunyaa injifattee hin beektu yeroo kudha jaha dorgommii kanarratti hirmaachuun dandeessus bara 1990 fi bara 2018 qofadha sadarkaa arfaffaa ta'uun kan xumurte gama biraatiin gareen biyyoolessaa weels seenaa isaanii keessatti yeroo lammaffaa fi waancaa kubbaa miilaa baranaa irratti hirmaachuu dandeesseetti. gareen kubbaa miilaa poolaand ramaddii sadaffaa jalatti biyyoota kan akka arjentiinaa saawud arabiyaa fi meeksikoo wajjin morkii isaanii gaggeessu haala kanaanis tapha jalqabaa sadaasa 22 gareen biyyoolessaa meeksikoo wajjin ni taphata shaampiyoonii kubbaa miilaa addunyaa faransaay akkasumas gareen biyyoolessaa deenmaark ramaddii arfaffaa jalatti biyyoota kan akka awustiraaliyaa fi tuuniziyaa wajjin morkatu. sadaasa 22 deenmaark biyya afrikaa irraa bakka bu'uun kan hirmaate tuuniziyaa wajjiniin yogguu taphattu faransaay immoo awustiraaliyaa wajjiniin falmii gaggeessu faransaay yeroo 16 hirmaachuun waancaa kubbaa miilaa addunyaa si'a lama fudhachuu dandeesseetti deenmaark immoo seenaa ishee keessatti yeroo shaniif hirmaachuun dandeesseetti ramaddii shanaffaa jalatti shaampiyoonii waancaa addunyaa bara 2010 qopheessummaa afrikaa kibbaa irratti kan taate speen akkasumas yeroo afur waancaa kubbaa miilaa addunyaa mo'achuun kan beekamtu jarman kan ramadaman yoo ta'u biyyoota kan akka koostaarikaa fi jaappaan wajjin wal morku. tapha ramaddii ja'affaa jalatti ardii awurooppaa bakka bu'uudhaan kan taphattu beeljeemii fi kirooshiyaadha beeljeem tapha ramaddii jalqabaa kaanaadaa wajjin akkasumas kirooshiyaan immoo moorokoo wajjin walfalmii gaggeessu dorgommiin waancaa kubbaa miilaa addunyaa kaataar qopheessu kun ji'a tokko kan dorgomu yoo ta'u muddi 18 xumura isaa argata gabaasa sagalee ameerikaatii fi eebbisaa naggasaa siwideen stookholm.
Hayyee tapha kana addunyaa maratu daawwata Itoophiyaa keessattis taphichi xiyyeeffannaa guddaatu itti kennama. Galmoo daawwitii leenjistoota garee kubbaa miilaa magaalaa Burraayyuutii fi taphattoota garee sanaa haasofsiisee immoo biyya keessaa maaltu jira? Maal fakkaata kan gabaasa jedhu qopheesseera? Ittaanis ni dhiyaata.
Waancaan kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 dilbata dhufu kana jalqabama. Sirni baniinsa sagantaa kanaa Kataar magaalaa Ayihor istaadiyeemii Albaayitti kan gaggeeffamu yoo ta'u, tapha jalqabaa gaafuma kana gaggeeffamu irratti biyyi dorgommii kana qopheessite Kataar Ikwaadoor guula tapha marsaa jalqabaa gaggeessiti. Dorgommii waancaa kanaaf biyyi Kaataaris magaalota shanitti istaadiyeemiiwwan kubbaa miilaa saddeet kan qopheessite yoo ta'u, biyyoottan soddomii lama ammoo dorgommii kanarratti warra hirmaatanii chaampiyoonummaaf falmanidha. Leenjisaa Masaa Bayyanee Abeebee gaggeessaa garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti. As magaalaa baatuutti dorgommii Feedereeshiniin kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa qopheessa irratti hirmaataa jiru.
Akka bara dabriitti ilaalle waan ta'e natti yannoo hin jenne baay'ee natti nan kaasisne waan ta'e hin barre iyyuu. Gini akka addunyaatti waan ilaaltu hin jira. Biyyoonni cimoonni dabranii achi ga'aniiru. Ta'es gini kilaboota Afrikaa keessaa biyyoonni Afrikaa keessaa kan akka Abirikoost waan hafe baay'ee Ijipt waan hafaniif baay'ee natti hin dhageenye maaliif akka afrikaatitti jechuudha jarman immoo waan dabree baay'ee gammadeera.
Tolasaan Ugusee taphataan sarara fuulduraa akkasumas Fiqaaduu Asaffaa taphataan sarara jidduurra taphatu taphattoota kilabii bulchiinsa magaalaa Buraayyooti.
Maaliif waancaan addunyaa jechuun waancaa cimaadhas waancaa guddaadhas namni kamiyyuu hawwiidhaan kan eegudha. Kana waan ta'eef anis akka nama tokkotti akka taphataa tokkotti waan gaariidha waan isaanirraa fudhannu hedduu jira waan ta'eef waan gaariidha akka ka'umsa guddaa natti dhaga'ama maaliif haala isaa hordofee anis waan baay'een irraa bara waan ta'eef ባይ ሀዊረን የጋት ይራ ይችሉ ከበፊቱ በአሁኑ በጣም ደስ ይላል።
Kan duraanii irraa inni ammaa baay'ee namatti tola. Awuroopaas akkasuma Afrikaallee taphattootni ga'umsa gaarii qaban achi Ispaanii mul'ataa jiru. Sanaan yoo ilaaltu waancaan ammaa kuni simboo fi ulfina qaba. Kanaaf akka yaada kiyyaatti inni baranaa kun irra fooyya'aadha jedhee yaada.
Dorgommii kana irratti Afrikaan biyyoota shaniin bakka buufamtee jirti. Kanaanis Kaameruun, Moorookoo, Senegaal, Tuniiziyaa fi Gaanaan warra ardii Afrikaa bakka bu'an yoo ta'an keessumaa biyyootaan duraan dorgommii kana gubbaatti muuxannoo gaarii qaban jedhaman warreen akka Naayijeeriyaa, Masrii, Afrikaa Kibbaa fi Kootdivuwaar fa'aa dhabamuun qabxii Afrikaan barana eeggattu gadi buusu malaa jedhu leenjisaa Meesaayi Bayyanee Abibee.
Booduu dabranii kilaboonni ijoolleen isaan as keessa taphatanii piroofeeshinaalii liigii awurooppaa keessa taphatu. Achirratti immoo cimtoota hin beekan wal beekan waayee tokko sodaatan beektaa akka keenyatti oduu laalle akka biyya keenyatti oduu laalle hirrifatu isaan amma saayikolojiidhaan baay'ee homaayoo isaanitti fakkaatu kilaboota wajjin taphatu. Addaan deemanii biyya irratti immoo wajjin taphatu baay'ee isaaniin rakkisu eetan yaala oduu kan akka Abeerikoostii oduu dabranii si galeera kan akka Gibxii oduu dabranii Muhammad Saalaa oduu agartee amma Ingilaandi keessa wanni inni fidu nagarta. Waa'ee kanaaf oduu ta'e isaan oduu dabranii baay'een deeman jedhee yaala isa kana.
Warri jiran amma fakkeenyaaf jiru Tuuniziyaan fa'aan jiru Gaanaan fa'aanis hin jiru biyyoonni kaan kaanis hin jiru dorgommii baranaa kanarra Afrikaan agaa sadarkaa kamitti deemuu dandeessi jettanii tilmaamtu.
akka abeerikoostii gaanaan hin taa'edha yaalu. Akka Tuniziyaan irree xinnoo cimaadha yaada maal xinnoo qilleensi isaanii karaa Awurooppaatti waan dhiyaatuuf baay'een taphni isaaniitu isaan fakkaata beektaa isaan fakkaata baay'een isaanii immoo ala ba'an hin taphatan ijoolleen waan ta'eef ani gaanaa irra tuniziyaan xinnoo afrikaa bakka buseedha yaala.
irratti biyyoonni afrikaa warreen darban keessaa senegaal amma senegaal fagoo deema jedhee yaada wanti isaan deemaniifis kilaboota afrikaa jiran keessaa karaa warra Awurooppaatti warra ce'anii ijoollee baay'ees qabu waan ta'eef haalli taphiinsa isaaniitti irree karaa jara sanaatti waan ta'eef fooyyoodha senegaal jedheen fudhadha. sadarkaa guddaas qabdee xumurtedhee yaada.
Tole asirratti kanan si kaasuu barbaadu kanaan dura fakkeenyaaf akka Naayijeeriyaa, Ayivoori Koost, Gibsi, Maamir Saalaa fa'aa dabalatee kaan kaan ammaa biyyoonni Afrikaa ija jedhaman dorgommii kanarra hin jiran. Hagammiidha kun isaan kun dorgommii baranaa kana keessaa dhabamuun Afrikaa hagammiidha.
Kilaboonni gurguddoon duri hirmaachaa turan hirmaachuu qaban ture kun immoo miidhaa tokko akka Afrikaattis immoo isaan ture maqaa guddaa kan biyya kanaaf afrikaadhaaf bakka bu'ee dorgomaa ture isaan dhabamuun isaanii immoo baay'ee miidha afrikaa jedhee yaada.
እንዳልኩ ነው በጣም የምንጠብቃቸው Eeyyeen akkuma siin jedhedha taphattoonni nuti eegaa turre hedduun hin hirmaanne kunis egaa qabxii afrikaan argachuu maltee hammaan ta'us gadi buusa jedhee yaada.
Leenjisaa Misaayi keessumaa taphattoonni Afrikaa hedduun isaanii amma garee kubbaa miilaa dhuunfaaf taphatan biyya isaaniif eelanii hin taphatan waan ta'eef qabxii afrikaan waancaa addunyaa irratti argattu gadi bu'aa ta'eera jechuun isimu. dorgommiin kun walitti aansuudhaan ji'a takkaaf erga gaggeeffame booda abbaa waancaa yookaan shaampiyooniin muddee 18 bara 2022 barama gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit magaalaa baatuurra.
Tapha waancaa addunyaa baranaa irratti gareewwan hirmaatan soddomii lama ramaddii isaanii keessatti taphaawwan sadii sadii taasisanii sana keessaa gareen moo'ee achitti darbaa ramaddii kana keessaa eenyutu marsaa ittaanutti darbaa jechuudha kan ittaanu immoo kan dubbatu. isin waan barbaaddan tilmaamuu dandeessu gaazixeessaan ispoortii gameessaan tashoome qadiidaa tilmaama gara isaa qabaa ramaddii a keessatti kan jiran kaataar ikwaadoor seenegaalii fi niizerlaandii ramaddii kana keessaa eenyuu fi eenyutuyyuu gara marsaa ittaanuutti darbaa gaaffii jedhurraa jalqabnaa deebiin sarcuma jalqabaa taanee dhiyaata.
Maal sitti fakkaate biyyoottan amma garee haa keessa jiran kun qopheessituu waancaa kwaataarii neezerlaand kan kanaan dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti beekamtu seenegaal immoo afrikaa irraa biyya beekamtu kanaan dura waancaa kubbaa miilaa afrikaa irratti kan hirmaattee turte ekwadoor immoo ishiinis ka waancaa kubbaa miilaa kana haa dabartu malee ammana biyya ammanatti beekamtuu miti. garuu isaan keessaa neezerlaandi fi seenegaal isaan lamaan dabruu hin danda'an jedheetii yaada.
Ramaddii baa keessa Ingilaand, Iraan, Yuunaayitid Isteetsii fi Weelsitu jira. Lamaan darban eenyuun ta'u?
Ee gareewwan afran kanneen keessaa yeroo baay'ee muuxannoo hin qabdu jennee kan yaadnu weelsii qofa. Ingilaandiin akkuma beekamtu kilaboota ciccimoo waan qabduuf ishiin addunyaa irratti indoom waancaan kubbaa waancaan kubbaa miilaa kan jalqabame Ingilaand irratti waan ta'eef biyyi tun biyya seenaa guddaa qabdu yeroo baay'ees immoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaatte. Ameerikaanis taanan biyya qabeenya guddaa qabdu qabeenya guddaa qabdu malee kubbaa miilaatiin baay'ee tokkollee achi hiixeen beektu. Iraan immoo akkuma beekamtu Isiyaa keessatti biyyoota Isiyaa keessaa Iraanis biyya cimtuudha haa ta'u malee. Ingilaand akkuma mannoo garee tokkoffaa taatee waan dabartu natti fakkaatti. Isiitti aantee immoo Ameerikaan hin dabarti jedheetiin yaadaan.
Ramaddiin Caa Arjentiinaa, Meeksikoo, Poolaandii fi Saawud Arabiyaadha. Jarri kunoo.
Garee kana keessaa maal sitti fakkaate? Garee kana keessaa Saawudii Arabiyaa irraa kan hafe biyyoonni sadan gubbaa irratti Arjentiinaa, Meeksikoo fi Poolaandii biyyoota kanaan dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti muuxannoo guddaa qaban. Keessumattuu Arjentiinaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo lama mo'achuudhaan biyya beekamtu. Kanaa achi mooyyuu Meeksikoonis Ameerikaa fi Kaaribiyaan kan jedhamu kana isa keessaa biyyi kun immoo yeroo baay'ee waancaa addunyaa irratti dabruudhaan biyya beekamtu. Poolaandiin akkuma beekamu kanaan dura yeroo baay'ee waancaa kubbaa miilaa Awurooppaa irratti hirmaachaa ture gareen kun. Arjentiinaan shakkii tokko malee hin dabarti waan tokkollee rakkina qabu. Kanaafuu amma Meeksikoo fi Poolaand keessaa isaan keessaa minaalbaata Meeksikoon cimtuu fakkaatti yeroo ammaa kana.
Arjentiinaadhaa fi Meeksikoo irratti waliigaluu reemoo isachi dhiifnee tuma darbina banaatti.
Isaanuma lamaan irratti waliigalla bakka Meeksikoo fi Arjentiina irratti waliigalla.
Amma immoo gara daatti darbina. Achi keessa Deenmaark, Tuuniiziyaa, Firaansii fi Awustiraaliyaatu jira. Achi keessa immoo eenyutu darbuu danda'a laata?
Gareen kunis akkuma beekamu Faransaayis Awurooppaa keessaa biyyoota yeroo lama waancaa addunyaa fudhachuudhaan beekamtu keessaa Faransaay biyya cimtuudha. Deenmaarkis akka laayyootti kan ilaalamtu miti. Tuuniziyaanis Afrikaa keessaa biyya yeroo ja'a waancaa addunyaa kanarratti dabarte waan taateef kana waan ta'eef Faransaay fi Deenmaark garee kanarraa ni dabran jedheetti yaadaan.
Ramaddiin ii Jarman, Jaappaan, Ispeenii fi Koostaarikaa of keessaa qaba. Jarri kunoo?
Garee kana keessaa akkuma beekamu Jarmanii yeroo afur waancaa kubbaa miilaa addunyaa fudhachuudhaan biyya beekamtu. Ispeenis akkuma beekamu kanaan dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa fudhachuudhaan biyya beekamtu. Jarmanii fi Ispeenii garee kanarraa kan dabran jedheetiin yaadaan.
Beeljeem, Kaanaadaan, Moorokoonii fi Kiroosiyaan ramaddii faa keessa jiru. Carraan jara kanaa Amma laal maal sitti fakkaate? Beeljeem, Kirooshiyaa fi Morokoon akka laayyootti biyyoota wal gadhiisanii miti. Beeljiyeem yeroo baay'ee waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaan kan beekamtu Awurooppaa irraa. Kana waan ta'eef Beeljiyeemii fi Morokoon gara garee kanarraa ni dabran jedheetti yaadaan.
Ramaddii G keessa Biraaziil, Sarbiyaa, Siwiizerlaandii fi Kaameruunti jiru. Asirratti hoo?
Biraaziil waancaa kubbaa seenaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti biyya yeroo shan shaampiyoona taate yeroo lama waancaa kubbaa miilaa addunyaa qopheessite waancaa tokko immoo kan dhuunfaa kan godhatte biyyi tun. Sarbiyaan illee mee siin haaftu Kaameruun biyya mannoo akka laayyootti ilaalamu miti. Kaameruu fi Biraaziil garee kanarraa hin dabran jedheetti yaadaa.
Ramaddiin inni dhumaa Echiidha. Poorchugaal bakka buutuu Afrikaa, Gaanaa, Uraagaayii fi Kooriyaa Rippaabilikitu achi keessa jira. Kana keessaa hoo?
akkuma beekamu raagaay biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo jalqabaaf qopheessite waancaa biyya isiitti hambifatte gareen poorchugaalis akka akka laayyotti kan ilaalamu miti gaanan immoo biyya keenya keessaa immoo afrikaa keessaa jechaadha yeroo afur waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaachuudhaan biyya beekamtu amma isaan keessaa uraagaay garuu tokkoffaa taate dabarti poorchugaal lammaffaa taate jedheetiin yaadaan.
Hayyee qophiin keenya har'aaf qabnu kanuma irratti raawwata waan nu turtaniif galatooma nagaatti bula.